murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza mu burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu aha mu rwanda umuryango w'abayisilamu ntuzatanga imfashanyo nk'uko bisanzwe muri uyu mwezi ramadani kubera icyorezo cya virusi ya korona birumvikana ntabwo ubushobozi tuzashobora gutanga uyu mwaka buzaba busa nk'ubushobozi twatanze umwaka ushize hazabaho ikizagabanuka nyine kubera izo mpamvu ariko abenshi barabizi nabo barabibona ibihe turimo Sheikh Hitimana Salim ni mufti w'u Rwanda inama ya Commonwealth ntikibaye uko byari biteganijwe mu kwezi kwa gatandatu gutaha habaye iki ku itariki nk'iyi ya makumyabiri na kabiri y'ukwa kane mu mateka ni mu kanya mu kiganiro iwanyu mu ntara ikiganiro twabateguriye kandi tubagezaho turi mu ngo zacu mu rwego rwo gukumira icyorezo cya virusi ya korona mbahaye ikaze mbere y'uko twinjira iwanyu mu ntara mugenzi wacu aloise bigirimana nabanza tunyurire muri make mu makuru yo hirya no hino ku isi urakoze tomasi umushikiranganji w'ubwongereza ajejwe amagara y'abantu marte hancook yatangaje kuri wa kabiri ko hari imigwi ibiri y'abashakashatsi bariko baratera intambwe zishimishije mu kurondera urucanco rw'umugera rwa korona igeragezwa rya mbere ku bantu ritekanijwe kuri uyu wa kane mu kiganiro ku bamesha makuru yashikirije i londres hancook yavuze ko iyo migwi ibiri iriko ikorera muri imperial college of london na kaminuza y'i oxford aho nyene mu bwongereza hancook yashikirije ko mu bisanzwe urucanco rufata imyaka kugira rutangure gukoreshwa ariko ko ubwongereza bugiye gushira inguvu zikwiye z'amafaranga mu kuruhingura avuga ko mu gihe byogaragara ko rukora rwoca rutangura gukoreshwa vuba bwangu hano muri amerika babura amatari b'abarepublikane b'amaleta ashika kuri atanu bariko baritegura kugira basubire kugurura ibikorwa mu mareta yabo ni nyuma y'aho perezida donald trump ashikirije ko ari ngombwa ko ubutunzi bwongera kugarukirwa n'aho ikiza cya korona kitararangira abo bategetsi b'amareta ya georgia florida carolina y'ubumanuko tennessee na texas bose bashikirije ko ibyashara byabo bimwe bimwe bishobora kugururwa ubunyene canke mu ndwi nka zibiri ariko bavuga ko bazokubahiriza amabwiriza yo guhanahana imetero zibiri hagati y'abaguzi hamwe n'abadandaza bashikiriza ko bagiye kongera guha ubuzi abanyamerika bashika ku miliyoni mirongo ibiri na zibiri babutakaje mu gihugu cose bashikirije ivyo mu gihe amatohoza yakozwe mu gihugu yerekana ko hafi bibiri vya bitatu by'abantu aha muri amerika bemeza ko cumi canke barenga bazosubira gukoranira hamwe nko mu kwezi kwa gatatu canke inyuma yako perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump ashikiriza ko agiye kuba arahagaritse iminsi mirongo itandatu abimukira baza muri amerika kubera ikiza ca korona mu butumwa ku rubuga rwa twitter kuri uyu wa kabiri trump yavuze ko amerika yatewe n'umwansi ataboneka kandi ko amerika ikwiye gukingira ubuzi bw'abanyagihugu bayo nta bisobanuro bihagije yatanze ariko yamenyesheje ko iyo ngingo izofatwa biciye mu itegeko ry'umukuru w'igihugu iyi ngingo mu gihe yoshirwa mu ngiro izokora kubimukira ibihumbi amajana baze bafise amaviza yo gukora ngaha muri amerika hamwe n'abandi bari bizeye kuzokwinjira biciye mu matombora ya buri mwaka yiswe Green Card Rally mu Congereza. Abaharanira ubwigenge bw'umwuga wo kumenyesha amakuru bashikirije kuri wa kabiri kw'ingeso yo kudahana amabi akorerwa abamenyesha amakuru muri Pakistani yabaye ndanse. Ni mu gihe abakorera ibinyamakuru byigenga n'amateleviziyo baza bariko barakora badahembwa abandi imishahara yabo yaragabanijwe kubera ikiza ca covid cumi n'icyenda pakistan cyashyizwe ku mwanya w'ijana na mirongo ine na gatanu ku bihugu ijana na mirongo umunani mu bijyanye no guhohotera umwuga w'abamenyeshamakuru ni mu cyegeranyo cya buri mwaka cyasohowe kuri uwa kabiri n'ishyirahamwe mpuzamakungu reporter sans frontiere abategetsi ba pakisitani ntacyo bashikirije kuri iyo ngingo ariko leta hamwe n'abasirikare bama bahakanye ibyagirije by'uko bama baburizamwo ubwigenge bw'amenyeshamakuru bwo gushikiriza amakuru ubushikiranganji bwa esipanye bujejwe amagara y'abantu bwashikirije ko igihugu caronse abahitanywe n'umugera wa korona biyongereye kuri uyu wa kabiri abafuye amajana ane na mirongo itatu bashasha ibyaciye bishika ku bihumbi mirongo ibiri na kimwe n'amajana abiri na mirongo umunani umaze guhitana fernando simone arongoye ikigo c'ubwo bushikiranganji kijejwe kugenzura ivy'amagara y'abantu yabishikirije kuri uyu wa kabiri ariko yizeza abanyagihugu ko igihugu kigiye kubandanya coroherwa leta ya esipanye yarongereje ikiringo ca guma mu rugo ariko itekanya kureka abana bari munsi y'imyaka cumi n'ine kuja hanze ibihe bito bito kuva ku munsi wa mbere aloyizi bigirimana urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi nshuti zacu radiyo ijwi ry'amerika ni no ku rubuga rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri facebook na youtube voa radiyo yacu iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu inama ya makumyabiri na gatandatu y'abakuru b'ibihugu na guverinoma b'umuryango wa commonwealth yagombaga kubera i kigali mu rwanda mu kwezi kwa gatandatu gutaha yasubitswe kubera icyorezo cya virusi ya korona venuste nshimyimana uri mu biro by'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza aratubwira ibindi mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umunyamabanga mukuru wa commonwealth patricia scotland yagize ati virusi ya korona yahinduye amateka y'ibihe bya none ati abantu barapfuye ubukungu burarindimuka ibyatungaga abantu biragabanuka patricia scotland akomeza avuga ati biraruhije guteganya uko ubuzima bushya busanzwe buzaba bumeze ati tugomba kwiyumvisha ingaruka kuri twese zaturuka mu manama nk'aya hariya ahuza abantu benshi ati ibihe turimo bisaba ibyemezo bikomeye muri iryo tangazo perezida w'u rwanda paul kagame uzatorerwa kuyobora umuryango wa commonwealth nyuma y'inama itaha yagize ati mu mezi ari imbere buri gihugu kigize umuryango wa commonwealth kizaba gihangayikishijwe no kurwanya icyorezo cya virusi ya korona n'ingaruka zacyo ku bantu mu rwego rw'ubukungu perezida kagame yongeyeho ko igihugu cye cyiteguye kwakira inama ya commonwealth icyo icyorezo cya virusi ya korona kimaze gutsindwa inama ya makumyabiri na gatandatu y'abakuru b'ibihugu n'abaza leta bya commonwealth yari iteganijwe guteranira i kigali kuva ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri kugeza ku ya makumyabiri na zirindwi z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka iyindi tariki ikaba izatangazwa igihe kigeze venuste nshimimana ijwi ry'amerika londres abayisilamu b'isi yose barenga miliyari imwe na miliyoni magana umunani bazatangira ejo kuwa kane ukwezi kw'igisibo gitagatifu mwezi ramadani mu rwanda baritegura bate muri iki gihe cyaguma mu rugo n'icyorezo cya virusi ya korona mugenzi wacu asumta kaboyi yaganiriye na mufti w'u rwanda sheikh hitimana salim mufti w'u rwanda sheikh salimu hitimana yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko muri iki gisibo abayisilamu basabwa gusenga kurushaho kwegera imana no gukora ibikorwa byo kugira neza mufti avuga ko muri uyu mwaka hari byinshi bizahinduka mu buryo bakoreshaga bwo gusenga kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyugarije isi n'u rwanda tuzi neza ko tuzafunga kuwa kane gusa nk'uko mubizi nyine turi mu bihe buri wese ari mu rugo twirinde icyorezo muzi ko mu kwezi kwa ramadani ari haba hari gahunda zijyanye n'amasengesho ari igihe abantu baboneka mu misigiti cyane ndetse kwegera uwiteka kubera ibihe turimo murumva ko bitashoboka ariko umuntu ashobora kubikora iwe mu rugo muri make ni uko twiteguye ahasigaye harimo no kwitegura nk'uko mubizi mu gisibo cya ramudani abantu barasangira ariko kubera ibihe turimo nyine ibintu byose ntabwo bishoboka tukaba tugira abantu inama nyine y'uko muri ibi bihe eh, bakwirinda mbese ikintu kizana umuvundo kizana abantu benshi uri kudaha kiriya cyorezo icyuho muri iki gihe cy'igifungo abayisilamu bifite basabwa gusangira n'abakene mbere wasangaga abayisilamu bari ku misigiti bagategereza ko bagenzi babo basoza isengesho bakabasaba ubufasha kugira ngo babashe kugira icyo babona nimugoroba aba ni bamwe bavuganye n'ijwi rya amerika umwaka ushize nitwa hamad akanyamuhanda ndi umukene wa wundi wo mu rwego rwo hejuru sinakubwira rero ngo mfite n'imbaraga uretse ko mfite abantu nk'aba ngaba bakan- bakangira bakagira utuntu two bampaye nanjye nkaturya neza nkatuzigama ngira icyo mbona nda- ndatu- ndatubika abantu nk'aba ngaba iyo bambonye bakampagaza nk'udufaranga nitwo mvugira ko nzigama barampa basanzwe bampa barampa singiye kureba ngo mbeshe baduhaburiye ko batwanditse se mufti w'u rwanda avuga ko nubwo ibi bihe bitoroshye kubera icyorezo cya virusi ya korona gisaba buri wese kuguma mu rugo hari uburyo umuryango w'abayisilamu mu rwanda wateguye bwo kugeza amafunguro ku bazaba bayakeneye kuri iki gihe ukuntu du- uburyo dukoresha cyane dusigaye dukoresha amafaranga eh, uburyo bwa mobile money nibwo dukoresha nibwo bwihuta noneho icyo twageneye umuntu tukagishyira mu buryo bw'amafaranga noneho niyo bibaye ibiribwa dukorana n'inzego bwite za leta Eh, hari igikorwa turi butangire guhera ejo eh, cyo gufasha abantu nyine kugira ngo bazashobore gusiba ukwezi kwa Ramadani. Eh, muri rusange ni uko tubikora ku buryo eh, twirinda n'umuntu kuza ku musigiti cyangwa se kuza kugira ahantu abyakira ahubwo babimushyiriwe mu rugo Eh, birumvikana ntabwo ubushobozi tuzashobora gutanga uyu mwaka buzaba busa nk'ubushobozi twatanze umwaka ushize hazabaho ikizagabanuka nyine kubera izo mpamvu ariko abenshi barabizi nabo barabibona ibihe turimo icyangombwa ni umutima mwiza ugaragaza ko abantu bazirikanye abantu idini ya isilamu mu rwanda kimwe n'andi matorero yose akorera mu gihugu muri ibi bihe yose arafunze kubera icyorezo cya virusi ya korona kimwe n'andi matorero yagiye agaragaza ubukene yatewe n'uko abayoboke batagihura ngo batange amaturo mufti hitimana asobanura ko no mu idini ya isilamu iki cyorezo kimaze kubazanira igihombo kigera kuri miliyoni mirongo inani ntabwo twashoboye kubona ubufasha nta n'ubundi buryo dufite bwo kwinjiza ko tutari ikigo cy'ubucuruzi cyangwa ki- cy'inyungu hari ibyakomwe mu nkokora biba byinshi amaturo twe tuyita sadaka ni kimwe nyine mu kinyarwanda n'ituro natwe turayagira amaturo nyine natwe iwacu aba ahari kandi aratangwa anafasha byinshi nagakemura n'ibibazo byinshi mu muryango no mu bayisilamu hari ikigereranyo muvuga muti dushobora kuba dutakaje bingana gutya biri hafi hafi miliyoni zigera muri mirongo inani asohoka hafi mu kwezi umva ni amafaranga menshi cyane ntayo twabonye ubu nyine ni ukuzareba gupfundapfunda hirya no hino ngo umuntu arebe ko ibyo bibazo n'iyo mirimo yakoraga bitagomba guhagarara mufite avuga ko nubwo mu muryango wabo bahumbye amafaranga atari make yajyaga bafasha kurangiza imirimo inyuranye ikorwa mu idini ndetse no kwita ku bakene ariko bitazabuza abayisilamu gufasha bagenzi babo uyu muyobozi agasaba abayisilamu ko muri iki gihe cy'igifungo bakomeza kurebera bagenzi babo b'abakene kandi bagakomeza kubahiriza amabwiriza bahawe n'inzego z'igihugu zo ku kwirinda icyorezo cya virusi ya korona baguma mu rugo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu burundi ishyirahamwe ajap africaine riharanira amajyambere rimaze iminsi ryigisha urubyiruko rw'uburundi uko rukwiye kwitwara mbere na nyuma y'amatora yo mu kwezi gutaha mu kiganiro yahaye mugenzi wacu frederic nkundikije umukuru w'ishyirahamwe ajap africaine eric nsengimana arasobanura iby'izo nyigisho mu ishyirahamwe ryo kwaruka mparanira amajyambere nyafurika jape mu kinyarwanda y'igifaransa tugize iminsi turiko dutunganya eh, inyigisho cyangwa inganda eh, ku rwaruka ruserukira eh, imigambwe iri ke iraharanira ibyicaro vya politike muri kino gihe twimirije amatora ah, azotangura ku itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri afurika ari ishyirahamwe rimwe mu mashyirahamwe ariko arakora ba- igikorwa kijanye n'amatora Eh, rero turiko turigisha urwaruka inyifato izoruranga muri kino gihe c'amatora eh, na cane cane eh, dufatiye ukuntu imyaka y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ingene urwaruka rwagiye rwigenza ndetse n'imbere yaho Eh, rero ubu tukaba turiko turarwigisha ingene dukwiye kuzigenza ingene dukwiye kuzifata eh, kugira ngo ivyabaye mu kahise biza byongere kuba urwo rwaruka ruhurikiye mu migambi ye Eh, urwaruka turiko turigisha ruhurikiye mu migambwe itandukanye na cane cane imigambwe mikuru mikuru yashoboye kwitaba izi nganda ni CNDD-FDD abasenere iprona florina msp hadebu na nikopa n'iyindi migambwe myinshi yashoboye kwitaba urwo- urwo- izo nganda turiko turatunganya Eh, cane cane twe dukorana n'amarige eh, ku rwego bw'igihugu ndetse na- n'ababaserukira mu ntara nibo turiko turigisha kuko nibo bashitsa eh, inyigisho tuba turiko turabaha eh, ku- vyoroshe ku banywanyi babo muri iki gihe eh, mushikana eric eh, nsengimana haravugwa cane cane indiane ziri hagati y'urwaruka cnl mw'ishirahamwe ryanyu ah, jap africaine izo ndiane muzibona gute ego murakoze cyane eh, byarashyikirijwe n'urongoye urwaruka rw'igihugu eh, rwa sene eh, avuga ko aba- bahohoterwa hanyuma twe twaje tuvuga tuti kugira igihohoterwa rishobore guhagarara twakora iki nk'urwaruka aho twaciye dushyiraho eh, umugwi waba uhurikiyemwo imigambwe yose eh, n'amashyirahamwe y'urwaruka kugira ngo tuze turaraba by'ukuri ko ibyo bavuga ari ibyo ko baravuga ko bitura ubutungane eh, ntibubatunganirize rero natwe twasizeho umugwi uhurikiyemwo bose imigambwe yose yari yitavye eh, kugira ngo aho bashoboye guhohotera umu- umuntu barabe by'ukuri ko ari umugambwe uba wamutumye canke ko atari imvugo ya politike kugira ngo bacafuze igihugu cacu Eh, hanyuma tumaze kubona ko hariho umugwi umwe ushaka gutoba amatora tuzoheza twese turi hamwe dushobore kwitura ubutungane canke tubahanure babireke mu kanya gatoya cyane rwose mwihweje icuka cari kihari mu myaka itanu iheze igihe haba amatora mu burundi no muri iki gihe murabona hoba hari ubudasa nk'uko bo nyene eh, babishikirije abarongoye amarige mu turavye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'uno munsi eh, urwaruka rwifashe neza ruranywana hagati yabo kandi by'ukuri baratahura inyigisho bagiye bahabwa urabona ko ari abantu bamaze gutandukanya icyatsi n'ururo ubu ubu muri rusange nubwo atavyera ngo de eh, muri rusange urwaruka rwego rw'igihugu twinjiye mu gihe c'amatora bose bari hamwe eh, bose dushobora kwicarana kuko duheruka kubigira kuri uyu wa gatatu igitega umugwa mukuru wa politiki tukicarana tukaraba ingene ibikorwa bizogenda gushika ubu ubu ku rwego rw'igihugu urwaruka turafatanye mu nda eh, nta kibazo gihari uravye nk'uko vyabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kanya gatoya cyane rwose muri iki gihe hari ikiza ca korona kibangamiye isi yose mu burundi haramaze gutorwa abantu bari munsi ya cumi boba bamaze gufatwa n'ico kiza urwaruka ruvuga iki ku vyerekeye ico kiza mbega rurabona ko ingingo zikomakomeye zafashwe kugira ngo ntikibandanye ciha inganda nk'uko kibigira ahandi hose ku isi Eh, murakoze cyane Eh, ingingo zikwiranye n'igihugu turimwo zarafashwe ni naco gituma no mu nganda twagiye dushikiriza muri kino gihe korona yari yamaze ku- gushika mu gihugu cacu twagiye tubigarukako kandi dufata n'ingingo zo guhana umwanya iyo twicaye kugira ngo ntihagire ukwirakwizwa ry'uwo mugera ribaho Eh, twebwe mu- mu ishyirahamwe ya jape turabihagaho cyane tugahimiriza ko eh, i- ingingo zafashwe na leta zokubahirizwa gutyo eh, ikwiragizwa ry'uwo mugera ryogabanuka kuko muravye nk'igihe giheze umugera ushitse mu burundi hakaba hamaze kwandura abadashika na cumi na batanu mu bantu nabonye ijana na mirongo umunani ni- na mirongo icenda na batanu bama- ba- babaye contracte canke ba- kozwe ko n'abagwayi mugera hakaba habonetse abantu batanu gusa bashasha abandi batanu bakaba bakize ivyo nivyo gushimira imana eric nsengimana umukuru w'ishyirahamwe ya jap africaine murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye ego turabashimiye amatora yo mu burundi rero azaba mu kwezi kwa gatanu gutaha kwiyamamaza bizatangira ku mugaragaro ku wa mbere w'icyumweru gitaha hasigaye iminsi itanu komisiyo y'igihugu y'amatora seni nayo irategura abazayajyamo mu nama yagiranye nabo yasabye by'umwihariko abanyamigambwe kubahana mu bihe by'aya matora ni inkuru ya radiyo ijwi ry'amerika yafatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi mugenzi wacu desire yatungimana uri i kigali mu rwanda arayitugezaho iyo nama yo mu gwiseni yari yo kurabira hamwe n'abegwa n'amatora aho imyiteguro igeze no gushikiriza abazitoza ku kibanza c'abashingamateka amakarata yo kuja kwigisha mu kiringo c'imyiyamamazo ariko abanyamigambwe n'abigenga bazitoza amatora yimirije bafise amakenga uwigenga Dieudonne Nahimana azitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu atangazwa n'ingene ari umukandida aza yaratanguye kwiyamamaza kandi ikiringo kitaragira mbega hoba hariho uburyo bw'ingene abantu bashobora gusaba gushiraho ibimenyetso byo kwiyamamaza imbere y'uko itegeko risohoka kubera ko turamaze kubibona bimwe bimaze bija ku mabarabara bisaba ko abantu batora usanga ari abanyamigambwe cyangwa abigenga cyangwa batanga kubikoresha ku buhingangurukana bumenyi icyo gihe biba byagenze gute hariho ubundi buryo umuntu ashobora kubisaba imbere akaronkera uburenganzira ushobora kubikora kica kijyana n'icyo nyene mbega ninde yitwara igihe bitagenze neza ahubwo usanga ejo nashyizeho ikimenyetso hanyuma ubundi muntu muganga ugasanga akavuga ati rero yamaze gushyiraho ikimenyetso ahantu hataragera ninde abyitwarira bishyikirizwa nde bigenda bite umukuru w'umugwiseni yishuye kuri ayo makenga y'uwo yigenga ko abyumvise kuri uno wa kabiri ababahagarariye mu gihugu hagati atavyo bari bwabamenyeshe hariho ikindi mwabajije cerekeye ibyapa biba biri ahantu kandi ukwiyamamaza bitaratangura jewe nacu nababwira ubunyene yuko muhejeje kubimpa ko inkuru nka twebwe ngaha ntabyo turamenya nta raporo turaronka bati hariho iby'ibyapa hanaka ubu rero iyo turoza inkuru twebwe tubanza kuyibaza abo dukorana murabona yuko seni iri mu gihugu cose twumvise inkuru turabaza muri sepi canke muri sesi kugira bayidutohorere murazi yuko tworaba kuri whatsapp nk'uko namwe ndabivuga twosanga ibintu vyinshi mugabo hari ivy'ukuri bitari bike bicako nico gitume twebwe imbere yo kwemera inkuru tubanza kuyihinyuza hanyuma tukagira ico tuyivuze naho warongoye umugwiseni avuga uko icapa c'umukandida wa sendede fdd ndayishimiye evariste gihamagarira abarundi kumutora kiri ku mugwa mukuru wa politiki gitega kandi kihamaze indwi zibiri zirenga ayandi makenga ashikirizwa n'abafise uruhara mu matora yimirije mu burundi ajanye n'ivyegeranyo vy'ibizova mu matora francis rohero azohiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu nk'uwigenga afise amakenga twama tubona kenshi mu matora haza amapeve hanyuma bakandika ko munsi ngo abayikeneye barekuriwe gufotoza iyo bifuza mbega muzozana impapuro z'amapeve zingahe ko munsi ko kuri urya mugoroba atamuntu aba ashobora kuja kuzifotora e, nibaza yuko ku bwanje hoza impapuro zikwiye abantu bose baba bariho hanyuma bakaronka peve an original yose bakayazisinyako umwe mu bakomiseri ba seni anastase hica uburundi aratanga umuco kuri iyo myitwarariko bivuga ngo amapeve ivyegeranya peve murabivuga asanga pv hano cyane ni pv bita fd le pv de de resultat de document de resultat yoravuga yuko chaque mandataire de candidat ategereza gutwara iyi kopi nta muntu uzaba fotokopi umwe wese uzaba yiteguye bazozuza bikwiye kuko abakandida bose bari ngaho umwe wese uzaba yiteguye nawe kuzaba fotoza eka n'abanyamigambwe nabo nyene barafise amakenga bafatiye ku bikorwa vy'imigambwe imwe imwe bityoza iyindi ku rubuga agatongo wasarongoye umugambwe senel agaruka ku biherutse kuba mu mpera z'iyindwi iheze mu ntara ya ngozi ntivyumvikana yuko abantu bashobora kwiyegeranya bakagaba igitero hanyuma bikabakamizwe n'ingoma ukamenga nta ntwari ihari ukamenga ntabajijwe umutekano bahari ubutungane nabwo aho gufata abakoze ibara bukaja gufata ahubwo abantu bagiriwe nabi birateye isoni n'agahinda ibiriko biraba za bubanza za kayanza za nyanzarake za bujumbura n'ahandi ntibihumuriza na gatoya ariko kandi twebwe ntibiduca ivutu turabandanya imyiteguro yacu kuko tuzi neza yuko amatora azodandanura vyose ingimba ntaco yafashije uburundi akarenganyo ntaco kamariye uburundi gutwara umuntu umenga ni ugucisha abandi ku giti no kwibuye kiretse ko byazanye amarira n'amaborogo ntabwo byateje imbere icyo twosaba rero ni uko abatware bohaguruka ubutungane bugahaguruka bakavavanura n'ingeso yo kwigira abanyamigambwe kimwe n'abajejwe umutekano bamwe bamwe kuri icyo kibazo umukuru w'umugwiseni avuga ko amanama yakozwe ahagije kugira abanyamigambwe baje ku rubuga rwa politiki petero karaveri kazise arafise icizere ko ibintu bizogenda neza mu miyamamazo y'amatora izotangwa mu igenekezo rya mirongo ibiri n'indwi kuno kwezi kwa kane igihe twariko dutegura isekeza ryo gutanga ibiganiro mu benegihugu kugira ngo bitegure neza amatora ako kajambo kakaba ari uko bomenya ko bose bariko barahiganwa mugabo bose bateza kwengengana bose bateza kwitwara runtu bose bateza gukoresha amajambo adakomeretsa abandi kandi nanone bakamenya yuko inyifato yabo nizotuma amatora agenda neza canke nabi mugabo twe turizeye yuko izo mpanuro zizobashikira kandi abanywanyi b'umugambwe n'uyundi bazosoneranira bakigenza neza maze imyiyamamazo ikazogenda ko bitegerezwa bamwe bakarata ivyo uwo bashize imbere yoshobora gukorera igihugu maze abene igihugu twese tukavyumviraho kugira ngo hageze itora amatora agende neza umukuru w'umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu yaboneho akaryo ko kumenyesha abazotora ko hagiye kuba igikorwa co gutanga ikarata iyo nayo ikazosubirira iyo bakoresheje mu matora y'ibwirizwa shingiro muri bibiri na cumi n'umunani ico gikorwa kizotangura kugenekezo rya mirongo itatu kuno kwezi kwa kane
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikira ushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo ushobora gukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
ku itariki ya makumyabiri na kabiri y'ukwa kane nk'iy'uyu munsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu hari ku cyumweru uwo munsi adolphe hitler yariyahuye venuste nshimyimana araduha ibisobanuro ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine n'itanu adolphe hitler wari perezida akaba na shansuriye w'ubudage nibwo yabwiwe n'umwe mu basirikare be bakuru umujenerali ko nta ngabo zoherejwe gukumira igitero abarusiya bari bagabye ku mujyi wa ebersvalde icyo gihe nibwo hitler yabwiye abasirikare be bakuru aho yari ari mu ndaki ko batsinzwe intambara ku gisigaye ibisigaye ari uko bakwiyahura kandi koko ntibyatinze maze ingabo z'abarusiya zagendaga mu bimodoka by'umutamenwa zigera ahitwa trunbrizen mu birometero mirongo itandatu mu majyepfo y'uburengerazuba bw'umurwa mukuru berlin bari ku imfungwa z'intambara muri zo hakabamo umugaba w'ingabo za norvege otoruge nibutse ko igitero ubudage bwagabye kuri pologne mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu n'icyenda ari cyo cyateje intambara ya kabiri y'isi ku buryo nyuma y'imyaka ibiri ingabo z'abanazi zari zimaze kwigarurira igice kinini cy'uburayi urwango hitler yari afitiye abayahudi no gukomeza kwibwira ko abadage basumba abandi byatumye hicwa abayahudi bagera kuri miliyoni esheshatu amaze kubona ko atsinzwe intambara mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine n'itanu adolphe hitler yiyahuriye mu ndaki yari yihishemo mu mujyi wa berlin venuste nshimiyimana urakoze ni kuri iyi nkuru yawe yo mu mateka dushoreje iwanyu mu ntara inshuti zacu namwe rwose ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza n'andi makuru n'ibiganiro radiyo yanyu ijwi ry'amerika ibategurira mugire umunsi mwiza murakarama